Ili ni Radio iz Villa Amerik. ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi uyu munsi ku wa kane itariki mirongo itatu z'ukwezi kw'icumi na rimwe umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi muri kumwe na fideni yongabo twifuza ibiganiro ariko ibiganiro nyezina atari inkinamico birimo birabera ngaho arusha uwo ni dr jean minani ayoboye urunani senarede rugizwe n'imigambwe n'abanyepolitiki batavuga rumwe na leta y'u burundi ubu ibyo tugira ni ibiganiro bita dialogue nka bimwe byaba i bujumbura bihagarikiwe n'umugwi wa sendeye uwo ni jean mutabazi ayoboye umugambwe radebu wegamiye ku butegetsi buriho mu burundi bavuga ku biganiro bibandanya yarusha iyi nkuru cyo kimwe n'izindi nkuru twabateguriye ku rubanza rw'abanywanyi b'umugambwe fdi inkingi mu rwanda ku mabi afatiye ku gitsina abanyamakamba barenga amajana ane bakorewe kuva mu ntango z'uyu mwaka gushika mu kwezi kw'icumi no ku rugendo ambasaderi wa leta zunze ubumwe za amerika yagize mu bitaro vy'igisirikare vyo mu kamenge mu burundi turazigarukako mu kanya gatoya amara imbere yaho reka dutege amatwi mugenzi wacu aloyisi bigirimana yaduteguriye amakuru avugwa hirya no hino ku isi waramutse neza aloyisi bigirimana amakuru akomakomeye udufitiye ni ayahe urakoze fide amakuru akomakomeye ni inama igira gatanu ihuza uburayi na afurika ibandanya kubera yabija muri cote d'ivoire ku mugoroba w'ejo kuwa gatatu barumvikanye ku ngingo zihutirwa zikwiye gufatwa kugira abasezerere burundu urudandazo rw'abimukira bafatwa nk'abaja rukorerwa mu gihugu cya libiya bimwe mu byo bumvikanye ko ni ugutahukana abanyafurika bifuza kuva muri libiya gushyiraho igipolisi n'iperereza bituza abakora ubwo bubisha gushinga komisiyo itohoza ibyo byaha hamwe no kumvisha urwaruka rwifuza gufata iyo nzira ko ingaruka ari mbi cyane ibyo byashyikirijwe na perezida w'ubufaransa emmanuel macron inyuma y'inama yihuta yagiranye n'ibihugu icyenda birabwa n'icyo kibazo inyuma y'aho hashyikirijwe amasanamu yerekana abimukira badandazwa nk'abaja muri libiya ikibazo cy'abimukira nicyo cyagizwe intumbero y'inama iriko irahuza abo bakuru b'ibihugu n'amaleta bashika mirongo umunani hamwe n'intumwa ibihumbi bitanu yabija ku wa gatatu no kuri uyu wa kane perezida wa nigeria muhammadu buhari yemeye gutahukana abanyagihugu biwe bugarijwe muri libiya no mu bindi bice by'isi yemera kandi ko agiye kwagura imigambi y'iterambere mu gihugu ciwe leta ya nigeria yatangaje ko ikoresheje uru yatangaje ikoresheje urubuga rwayo rwa twitter ko abimukira babo amajana abiri na mirongo ine na babiri batahutse ku munsi wa kabiri w'indwi bava muri libiya kandi ngo abarenga ibihumbi bine nibo bamaze gutahuka mu mahoro muri uyu mwaka ishyirahamwe mpuzamakunguuni ryongeye gusaba abategetsi ba repubulika iharanira demokarasi ya kongo kubahiriza uburenganzira bwa muntu kuri wa gatatu mu gihe kuri uyu munsi wa kane abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa perezida joseph kabila batumye ko imyiyerekano iza yamaze kubuzwa n'abategetsi florence marshal avugira inteko za monisco yateye akama abategetsi ba kongo kubahiriza uburenganzira bwo kugira amakoraniro n'imyiyerekano byemezwa n'ibwirizwa shingiro ry'icyo gihugu buramatari wa kinshasa yimanye uruhushya rwo kugira iyo myiyerekano aho urunani rw'imigambwe ya politiki itavuga rumwe n'ubutegetsi n'ayandi mashyirahamwe asaba ko perezida kabila ava ku butegetsi kuva ku itariki ya mirongo itatu na rimwe y'ukwezi kwa cumi na kabiri kuza felix cisekedi arongoye urunani rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi yabwiye abamenyeshamakuru ko atakibuza iyo myiyerekano acasaba abanywanyi biwe kwihereza amabarabara yo mu gihugu cyose cha Kongo kuri uyu munsi wa kane igisirikare cya leta zunze ubumwe za amerika kuri wa gatatu ejo cyarahakanye ko cisha abanyagihugu mu gitero cyakoranye n'abasirikare ba leta ya somaliya hafi y'igisagara cya bariyire ku itariki ya mirongo ibiri na zitanu y'ukwezi kwa munani umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi mu itangazo ryashyikirijwe ejo ku munsi wa gatatu umukuru w'abasirikare ba amerika ku mugabane wa afurika yavuze ko inyuma y'amatohoza basanze abasize ubuzima muri ico gitero ari abanywanyi baba abarwanyi b'abansi leta ya somaliya ubwa mbere yari yavuze ko abarwanyi ba al shababu bishwe mu gitero yakoranye n'abasirikare ba amerika hafi y'icyo gisagara ca bariyire ku birometero mirongo itanu na bitanu mu bumanuko bushira uburengero bwa mogadishu inyuma y'aho igisirikare ca amerika caciye gitangaza ko inteko zaco zifashijwe n'iza somaliya bihenze bararasa batako bica abasivile cumi barimwo abana batatu ivyo vyatumye abanyagihugu muri ako karere baja mw'ibarabara biyamiriza abasirikare ba amerika hamwe n'aba somaliya leta z'ubumwe za amerika kandi isaba ibihugu byose guhagarika imigenderanire mu bya kidiporomasiya n'ubudandaji n'igihugu cya korea ya ruguru ibyo byashyikirijwe ejo ku munsi wa gatatu na niki hari aserukira amerika mu ishyirahamwe mpuzamakungu onu mu nama yihuta y'akanama ka onu kajejwe amahoro n'umutekano ku isi yakoranye ejo ku wa gatatu inyuma y'aho korea ya ruguru gitereye ikindi kigendajuru cya misile amerika imenyesha ko icyo gihugu cyahisemo inzira y'intambara yemeza ko mu gihe byoshika hakaba iyo ntambara nyene amerika izosambura ico gihugu cose nikihari yateye akamu bushinwa guhagarika guha ibitoro leta ya korea ya ruguru uburusiya nabwo bubicishije kubuserukira muri oni bwemeza ko korea ya ruguru yakoze agasomborotso ariko ngo gukoresha inguvu za gisirikare si wo muti kuri ico kibazo imwe mu miti yotuma ico gihugu gihagarika ivyo bikorwa vya nikleyere ubushinwa n'uburusiya bisaba leta z'ubumwe za amerika guhagarika imyimenyerezo ya gisirikare gikorana na korea y'epfo muri ako karere ubuserukira ubushinwa yongeye gushyikiriza icyo cyiyumviro kuri wa gatatu mu nama ariko amerika yabyamiriye kure mwibuke kandi ko sorobodaje purajake umwe mu babaye mu bategetsi b'igikenye ba bosniya yiyahuye ariko araburana muri sentare iriko iramucira urubanza
urakoze aroyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza radiyo ijwi rya amerika i washington dc amakuru yo mu karere impande zitandukanye ziri mu biganiro iyarusha byanse ko zihangana amaso mu yandi nk'uko bari babisabwe n'umuhuza bahavuye bashyiraho imigwi itanu ifatiye ku byiyumviro byabo bya politiki abemera ubutegetsi n'abatabwemera iyo migwi yatanguye gukora inyuma y'umutaga ejo umumenyesha amakuru w'ijwi rya amerika pierre claver niyo nkuru abandanya gukurikiranira hafi ibibera muri ibyo biganiro inyuma y'umutaga kuri uyu wa gatatu niho ibikorwa nyazina bisa n'ibyatangura hagati y'abanyepolitike batandukanye hamwe n'amashami yigenga bariyarusha ariko naho nyene vyanse ko bicarana ngo bahangane amaso mu yandi nk'uko umuhuza benjamin mukapa yabibasavye ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri yari yabasabye ko bokwigaburamwo imigwi ibiri wewe yifuza ko umugwi wa mbere waba ugizwe n'abanyamigambwe leta abigenga bitavye amatora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu n'abahoze batwara uburundi uwundi mugwi nawo wari kuba ugizwe n'amashami yigenga abakenyezi abaserukira amashengero hamwe n'ugwaruka ijoro ryose gushika imbere y'umutaga kuri uyu wa gatatu vyari vyanse ko bumvikana kuri iyo migwi ibiri umuhuza yanababwiye ko bokwitorera n'abantu babiri baserukira iyo migwi ariko n'ivyo vyabataye kuwa amazi bahavuye bahindura maze bashiraho imigwi itanu iborohereza umugwi wa mbere bashizeho urimo leta umugambwe uri ku butegetsi cnddfdd n'umugambwe iprona hiyongera ko rero n'iyindi migambwe ihuza ivyumviro n'ubutegetsi ku vyerekeye amasezerano yarusha n'ihinduka ry'ibwirizwa shingiro iyo ni nka efuperi utwagwa na jacques bigirimana radebu utwagwa na jean dodier mutabazi n'abandi ikindi uwo mugwi uhuriye ko ni uko utemera ijambo negosiyasiyo kuko ngo rivamwo kugabura ubutegetsi nk'uko mutabazi abivuga icampagurukanye kimvana i bujumbura ni uko twaje tuje kumarira ibiganiro twatanguye haramaze imyaka ibiri ibiganiro bimwe bita mu kinofunofu dialogue uya ntishobora kuba negosiyasiyo kubera icyo kintu ni kimwe cyaba cyagihe muri arusha yo mu bihumbi bibiri twasinya icyo nicyo cyitwa negosiyasiyo ubu ibyo tugira ni ibiganiro bita dialogue nka bimwe byaba i bujumbura bihagarikiwe n'umugwi wa sendeyi umugwi ugira kabiri bashizeho ugizwe n'imigambwe itavuga rumwe na leta nka frodebu amizero y'abarundi n'abandi barwanya ihinduka ry'ibwirizwa shingiro uwo uranegura ingene hatabaye uguhangana amaso mu yandi nk'uko evariste ngayimpenda ku ruhande rw'amizero y'abarundi abivuga ubu rero icyo twari twiteze ni uko bamwe n'abandi bubivugana amaso mu yandi icyo bamwe bamwe bose bategekanya ku nyishu y'ibyo bibazo nyamukuru hanyuma rero ku guharira kukagira icyo kuvuyemwo tugashika ku ijambo twushikiriza amakungu n'abarundi tugiye gukorera ko kugira ngo uburundi busubire buronke amahoro n'umutekano tabapfungirwa ubusa abantu basahurwa utwabo kubusa kugira ngo tuzoheze tujye mu matora twimirije igihugu gitekanye mu gihugu hagati hari umutekano n'urubanza rw'amashyirahamwe yigenga nabwo wiciyemo imigwi ibiri uwa mbere urimo orikome pariseme hamwe n'abakenyezi ubundi nawo urimo urunani pisike burundi ugwaruka n'abandi begeranye mu byiyumviro hamwe n'abaserukira amashengero umugwi wa nyuma ugizwe n'abahoze batwara igihugu silvestre ntibantunganya yisanze ari wenyine muri uwo mugwi kuko domisiyano ndayizeye hamwe na petero buyoya batarashika iyo migwi yose ibwirizwa kwiga ingingo umunani ziri ku rutonde rwatanzwe n'umuhuza muri izo harimo ibya politike umutekano kurwanya ukudahana ibyaha leta y'ubumwe ikibazo cy'impunzi n'ibindi umuhuza benjamin mukapa yabasabye kwicarana batinubana kandi bakavugisha ukuri umunyepolitiki umwe yabwiye ijwi ry'amerika ko mukapa yababwiye ati igihugu ni rwanyu ingorane nimwe muzizi kandi n'umuti nimwe muwufise rero mubwirizwa kuwutora mu mvugo yakoresheje ngo yasa n'uwubakarira nk'uko abo banyepolitike babivuga kuko yongeye ko ko babwirizwa gushika ku masezerano avuga ko azoba ari nk'urupapuro rw'inzira rwo gutsimbataza amahoro n'umutekano no gutorera inyishu injyane za politike zadutse kuva umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu gushika ubu ntawurashika aserukira abatavuga rumwe na leta bahurikiye mu runani senared bahunze igihugu uwashitse kuri uyu wa kabiri ni William Munyembabazi yaserukiye umugambo SNDD wa Leonard Nyangoma Pierre niyo nkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika tukivuga kandi ku makuru yerekeye ibiganiro biriko birahuza abarundi yarusha Dr Jean Minani yasubiye gutorwa mu mabanga yo kuyobora urunani Senarede rutavuga rumwe na leta avuga ko hakwiye kuba ibiganiro nyakuri bihuza leta y'u Burundi hamwe n'urunani arongoye ikiganiro yahaye mugenzi wacu Frederic Nkundikije nakuze benshi barabibonye ni nacyo gituma kumbure batumye ngaruka icyo ngiye gukora ni ugufatiraho igikorwa cyari kigeze kugira ngo petero nkuru nziza n'akagwi kiwe bibe ngombwa ko bashika arusha bashika ku meza y'ibiganiro kugira ngo abarundi bose byega batorere inyishu ingorane dufise hanyuma dusubire mu mahoro umutekano hanyuma tubwire nako no muri demokarasi n'iterambere dr minani umurwi senarede umuhari senarede waratumiwe muri ibyo biganiro ariko amatwi adusumira abitavye n'abari bahurikiye umugambwe murwi senarede ariko bataba hanze cyane cyane ababa mu gihugu hagati muri iki gihe muhejeje gutorwa murafite umugambi kwifatanya n'abandi barundi kugira ngo murondere amahoro mu burundi twebwe twafashe iya mbere kuva kera turondera amahoro twifuza ibiganiro ariko ibiganiro nyezina atari inkinamico birimo birabera ngaho yarusha mbega ko bavuga ngo ari ibiganiro ni bande barimo baraganira ko abaganira ari abantu baba bashamiranye baba bafitaniye amakosa baba bagira icyo bapfa muri abantu bose bagira ijana mirongo ingahe baje baba bagira ijana baje wumva wumva habonetse abashamiranye cyane abo muvuga ngo ni leta nta leta yaje ku byo twumvise bavuga ko leta itaje haje gusa cnddd none cnddd n'ijwi ry'igihugu ubu ko abajejwe igihugu bagifashe bakakizingamika bagumye bujumbura dr jean minani hari abatangaza cyane cyane abatavuga rumwe n'umuhari wanyu bavuga ko umuhari senarede ata kintu userukira ari umuhari urimwo abantu barondera inyungu zabo bonyene umuryango yonyene yoba ikomeye muri uyu muhari ari msd na frodebu abo bantu mabwirike abo bantu babivuga gutyo ni abantu batazi senarede icyo ari cyo none ko wumva atacu no bamaze ukavuga iyo migambwe yose niyo bikimaze mu matora akajyaho natowe muri iki gihe dr minani haravugwa imigambi cyangwa umugambi wo kugira leta y'ubumwe mu gihe mwoja mu biganiro mwoja muri ivyo bibanza vya leta twebwe iby'ibibanza muri leta si byo bituhanze amaso turagishinga ni uko twokwicara hamwe tukavuga ibibazo tukazana inyishu z'ibibazo bihari hanyuma ibyo bibazo tugashobora kubyironderera tutabihawe hanyuma hajya amahoro tugasaba amajwi y'abanyagihugu abanyagihugu badushimye uwo washimye bakayamuha uwo washimye bakamuha ikibanza akwiriye tukivuga kuri ayo majwi nyine dr minani haravugwa umugambi wo gutunganya amatora mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri urunani senarede rwiteguriye gute ayo matora nta matora twebwe dutinya n'amatoyi aho ariho hose nibaze tuganire dushireho ibitegerezwa kubaho kugira amatora abe meza mu rwanda abashikiriza amanza basaba igihe cy'ukwezi co kubandanya gufunga vy'agateganyo abanywanyi b'umugambi FDU inkingi utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho ni inkuru y'umumenyesha makuru y'ijwi rya Amerika Eric Bagira ubusa ari Kigali mu Rwanda abaregwa bose uko ari batatu bwana Theophile Ntirutwa ukuriye ishyaka FDU inkingi mu mujyi wa Kigali bwana Vena abayisenga ukuriye iri shyaka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda na bwana Tanazi Kanyarukiko bageze imbere y'umucamanza impuzankano z'iroza zahindanye buzuye imikungugu mu mutwe mbere y'uko ubushinjacyaha busobanurira urukiko impamvu busaba kongera iminsi y'igifungo cy'agateganyo ku baregwa metere gashabana yagejeje ku mucamanza inzitizi zisaba gutesha agaciro ikirego cy'ubushinjacyaha yisunze ingingo z'amategeko metere gatera gashabana yabwiye urukiko ko ubushinjacyaha bwatinze gutanga imyanzuro igaragaza impamvu busaba kongera iminsi y'igifungo ku baregwa aravuga ko icyemezo cyo gufunga by'agateganyo abaregwa mbere y'urubanza kimara ukwezi habariwemo umunsi cyafashweho aravuga ko igihe kirangiye dosiye idashyikirizwa urukiko ufunzwe by'agateganyo agomba kurekurwa agakurikiranwa ari hanze icyemezo gifunga abaregwa cyafashwe ku itariki ya makumyabiri z'ukwezi kwa cumi uyu mwaka kirangira ku itariki ya makumyabiri z'ukwezi kwa cumi na kumwe metere gashabana aravuga ko mbere y'uko icyemezo kirangira yagiye mu biro by'ubwanditsi bw'urukiko asanga ubushinjacyaha butarasabye kongera iminsi y'igifungo yavuze ko mu buryo butunguranye ubushinjacyaha bwatanze ikirego ku itariki ya makumyabiri n'imwe z'ukwezi kwa cumi na kumwe metere gashabana yasabye urukiko gusuzuma niba byubahirije amategeko maze rugategeka ko abaregwa bahita barekurwa bakabura n'abidegembya ubushinjacyaha bwasobanuye ko bwasabye kongera iminsi mu gihe giteganywa n'amategeko bwavuze ko ku itariki ya makumyabiri z'ukwezi kwa cumi na kumwe aribwo bwaregeye busaba kongera igihe cy'ifungo ifunga ry'agateganyo ubushinjacyaha bwagize buti kabone n'ubwo haba harabayeho kurenza iminsi n'ubwo tutemeranya nabyo hashingiwe ku buremere bw'ibyaha bakekwaho bakomeza gufungwa by'agateganyo metere gashabana akavuga ko ubushinjacyaha bwashyize imikono ku nyandiko y'ikirego ku itariki ya makumyabiri z'ukwezi kwa cumi na kumwe ariko bukigeza ku rukiko ku itariki ya makumyabiri n'imwe z'ukwezi kwa cumi na kumwe byarataye igihe urukiko rwabisuzumye maze rwanzura ko ubushinjacyaha bwaregeye ku gihe rutesha agaciro inzitizi za gashabana n'abo yunganira runategeka ko urubanza ruhita rukomeza ingingo itashimishije abaregwa maze metere gashabana abwira urukiko ko icyemezo rwafashe batakishimiye kandi ko bazakijurira ku munsi umucamanza azafataho umwanzuro busobanura impamvu busaba kongera ukwezi kw'igifungo ku baregwa ubushinjacyaha bwabwira urukiko ko nyuma y'ukwezi bafungiwe ibyaha by'ubugome byo kurema umutwe w'abagizi ba nabi no kugira nabo ubutegetsi buriho mu rwanda iperereza bubakoraho ritarangiye bwavuze ko bugishakisha amakuru hanze y'igihugu mu mitwe y'iterabwoba abaregwa bakoranaga nayo kandi ko bukigenzura ubutumwa bugufi abaregwa bandikiranaga kuri telefone n'abari hanze y'u Rwanda bwana bayisenga wabimburiye abandi mu kwiregura yabwiye umucamanza ko mu gukomeza kumufunga byaba ari ukumubabariza ubusa atazi icyo azira yavuze ko asanga nta perereza ubushinjacyaha bukimukoraho kuko ngo bwavuze ko bwatangiye kumviriza telefone zabo mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka bityo ngo nta butumwa buziriho batabonye yabwiye urukiko ko nta cyaha yigeze akora mu buryo ubwo ari bwo bwose ko icyo ubushinjacyaha bugamije ari ugufunga cyangwa se gukuraho buri wese ubarizwa muri FDI inkingi ku iperereza ubushinjacyaha buhamya ko bugikora kuba buvuga ko baba hanze abayisenga aravuga ko yabaho atarenze imbibe z'u rwanda kandi ko no mu byangombwa yatunzeho hatarimo impapuro z'inzira yewe ngo nta na nimero za telefone z'ababa hanze agira yasabye urukiko kumurenganura kuko asanga we na bagenzi be ngo bakomeje kurenganira mu nkiko z'u rwanda ntirutwa nawe aravuga ko fda inkingi ari ishyaka rikorera mu rwanda ridakorera mu mahanga kandi ko bafunzwe nk'abayobozi baryo bafatiwe mu rwanda kuri we arasanga ibisobanuro byabwo ari uburyo ishyaka riri ku butegetsi fpr ricisha mu bushinjacyaha mu rwego rwo gukandamiza abarwanashyaka ba fda aravuga ko ubushinjacyaha butagaragaza icyo bumaze kugeraho mu minsi mirongo itatu ishize bafunzwe mu magambo akomeye yagize ati umugambi ubushinjacyaha bwatumwe n'uwo kuturimburira mu gihugu cya gereza ni amagambo yabaye nk'atunguranye kuri bamwe mu bari mu rukiko maze bahindukira barebana ku maso yasabye urukiko ko niba bishoboka rwatanga ubutabera urubanza rukaburanishwa mu mizi atanazi kanyarukiko we wiburanira aravuga ko n'abatigeze arenga imbibe z'u rwanda kandi ko ntawe yavuganaga nawe wo hanze yumvikanye avuga ko atagira nawe ubutegetsi buriho kandi ari umurwanashyaka wa fpr metere gashabana yikomye ubushinjacyaha ko butazi icyo burega abo yunganira aravuga ko bubarega icyaha cyo kurema umutwe w'abagizi ba nabi nyamara bitagaragara muri dosiye asanga yagombye guteshwa agaciro aravuga ko uretse kuvuga gusa ko bugikorera iperereza ku yindi mitwe y'iterabwoba bakoranaga nayo butayigaragaza n'uburyo bakozemo ibyaha metere gashabana abwira urukiko ko uretse kuvuga gusa ubushinjacyaha butagaragaza niba bwarasabye amakuru bwifuza mu bihugu by'amahanga kuri iryo perereza busabira kongera igihe aribaza niba umucamanza azashingira ku magambo adaherekejwe n'ibimenyetso mu gufata icyemezo asubiranye ijambo bwana ntirutwa yabwiye urukiko ko ubushinjacyaha busigaye bubaririgana n'abarwanashyaka b'ishyaka fpr inkotanyi riri ku butegetsi kandi batavuga rumwe naryo ni uburyo mu magambo ye avuga ko bugamije gukora icyo yita kuyobya uburari mu mugambi wo gushaka ibimenyetso bidafashe yita iby'ibifitirano n'imvugo yarakaje bikomeye ubushinjacyaha maze bufashe ijambo bubwira urukiko ko butari kuburana iby'amashyaka ahubwo buburana ibyaha bukurikiranyeho abaregwa bwasabye abakurikiranaga iburanisha kutabyumva ngo babitware batyo bwashimangiye ko kugira ishyaka buri muntu yabarizwamo bitagize icyaha kandi ko budahagarariye mu rubanza ishyaka fpr inkotanyi riri ku butegetsi iri tsinda ry'abantu batatu babiri bemeza ko ari abayobozi ba fdi inkingi ubushinjacyaha burabarega ibyaha bwite iby'ubugome byo kurema umutwe w'ingabo zitemewe no kugira nawe ubutegetsi buriho bariyongera ku bandi barwanashyaka barindwi barimo visi perezida wa mbere bwana boniface twagirimana nabo baregwa bimwe n'ibyaha bo bahakana bivuye inyuma bakavuga ko bishingiye kuri politiki kandi ko ubutegetsi bwabihimbye mu mugambi wo kugezayo abatavuga rumwe nabwo niba nta gihindutse umucamanza azafata icyemezo ku kurekura cyangwa gukomeza gufunga by'agateganyo abaregwa ku itariki eshanu z'ukwezi gutaha kwa cumi n'abiri aha bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi ry'amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu mu burundi abanyamakamba barenga amajana ane nibo bamenyekanye ko bakorewe amabi afatiye ku gitsina kuva mu ntango z'uyu mwaka gushika mu kwezi kw'icumi ivyo bitigiri vyatangiwe muri zone kabonga komine nyanzarak igihe hariko haratanguzwa icesi isekeza ry'iminsi cumi n'itandatu ryo kurwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme mu ntara y'amakamba ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika chris munezero mu birori vyo kugurura icese isekeza ry'iminsi cumi n'itandatu yo kurwanya amabi akorerwa abakenyezi yibonekeje ko menshi mu mabi ahanze abanyamakamba yogera ku ngeso zo guharika no kubaka bidaciye mu mategeko ana ni umupfasoni w'abana batatu akavuga yuko amaze igihe kitari gito asaba uwo bubakanye kwandikwa muri komine ubu umugabo wawe umubwira ati tugende kwandikwa ntiyemera wamubwira ati twandikishe abana basi twebwe tugome tubihebera kindi tubohora abana ntakwemerera kubwira ati jewe sinza kwandikwa ati jewe singenda kwandika ukaba ufise amara yo kugira ngo uze gutanga hariya maka twandikwe uraza tugenda ariko atayo ufise singeza muba mwubakanye atagukeneye kuko umugore we aramushimye ukavuga nta wundi mugore buca nzana ni wewe nyine tuzopfana akubwiye tuze kwandikwa mwobikora mukaza kwandikwa kabura twamusanze iruhande y'ubwato bwiwe inyuma y'ijoro yari amaze aroba mu kiyaga ca tanganyika aremeza ko hari bamwe mu bo basanga uyu mwuga bakwega mu bushurashuzi abana b'abakobwa bakiri bato ubwiwe ngo abanyamakamba bojijugwa kudoma urutoki kuri ayo mabi turakunda kubona ko atari byiza kuko harimo guhombesha umuryango hakabamo no kunyaga umuryango bwanje iminsi cumi n'itandatu yohera abantu bariko bariyamiriza ubwo bubisha ni ukwitura inzego zibijejwe kugira ngo babibatunganirize kuva mu kwezi kwa mbere gushika mu kwezi kwa gitugutu k'uyu mwaka umugabo umwe yaragandaguwe mu ntara y'amakamba biturutse kuri ayo mabi abandi majana ane na cumi barahohoterwa ivyo vyashikirijwe muri ivyo birori na shantare niyo mwungere arongoye ikigo c'iterambere ry'ingo n'imibano hariho abashurashuzo ku nguvu hariho abakorerwa amabi nsesereza mubiri hariho abakorerwa amabi nsesereza mutima hariho abakorerwa amabi mu bijanye n'ubutunzi muri rusangi twakiriye abantu b'igitsina gore amajana atatu na mirongo itanu n'icenda n'ab'igitsina gabo nabo nyene twarabakiriye ni mirongo itanu n'umwe amabi aza imbere ni mu bijanye n'ubutunzi Esterine Bukuru umukangurir'amahoro wo muri zone Kabonga muri komine ya Nyanza-Lac arashimishwa n'ingingo y'umukuru w'igihugu ihamagarira ingo zubatswe bidaciye mu mategeko kwiyandikisha ariko rero agasaba abajejwe intwaro gukurikiranira hafi ishigwa mu ngiro y'iryo tegeko bamwe barase mugabo benshi baragiye kwandika inyuma y'iryo tegeko igituma abo banka ni uko bashaka kurongora abagore benshi avuga ati ntiwandikanwa n'uyu nta wundi mugore ni ukwabira amategeko yoca mfata boca bamfunga abajejwe ubutungane abajejwe amategeko baze barababwira abantu kugira ngo bihute kuza kwandikwa tumaze kubona umukenyezi yataritswe mu rugo twarabonye ingaruka iyo umushinga ntatambutse ajya amatungo asigaye umuryango agomba kumunyaga kuko atanditswe mu rugo n'abana baragira ingorane amashyirahamwe asanzwe akorera mu gisata cyo kurwanya amabi afatiye ku gitsina aho mu ntara y'amakamba yasabye ko atabosigara inyuma mu kurwanya ayo mabi ahungabanya agateka kazina muntu bakaba bahimirije na cane cane abajejwe intwaro n'amashirahamwe yo mu kibano kwakira no gufasha ababituye bakorewe ayo mabi ikabonga Chrissy Munezero ijwi rya Amerika mu Burundi kandi imfashanyo ya leta ya Amerika yatumye ibitaro by'abasirikare bitera imbere cyane mu bijanye no kurwanya umugera wa sida ejo ku munsi wa gatatu userukira leta zunze ubumwe za amerika mu burundi anne casper yagendeye ibitaro by'abasirikare muri iyi ndwi himirije umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya sida ku munsi wa gatanu ni inkuru yakurikiranywe n'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika eroje burikaneza ahejeje kugendera ibisata bitandukanye by'ibitaro by'abasirikare byo mu kamenge mu buraruko bwa bujumbura ambasadrice anne casper aserukira leta zunze ubumwe za amerika mu burundi yabwiye abamenyeshamakuru muri make uko yiyumva ndanezerewe cyane uh, kuba ngaha nshaka gushamira uh, dr mark n'abaganga n'abantu bose bakora ngaha uwo dr mark avugwa ni dr colonel mark nimburanira umuyobozi mukuru w'ibitaro by'abasirikare byo mu kamenge yemeza ko imfashanyo leta ya amerika yacishije muri ambasade yashoboje ibitaro arongoye kwitaho neza kurusha abagwayi na cyane cyane abagendana umugera wa sida baradufashije gushyiraho igisata twita cya serivisi communautaire ni igisata kiraba ababyeyi basanzwe bibungenze igisata kiraba ibijyanye no gucandagisha abana igisata kiraba ibijyanye no kubyara ukurikije gutandukanya imbyaro baradufashije kandi no gukurikirana abarwayi basanzwe bafite umugera wa sida baradufasha kuronka ikibanza kibereye dusanzwe twakiriramo abarwayi aho dushobora kubasuzumira aho dushobora gukurikirana ibijyanye n'ibya laboratwari n'aho dushobora kubahera imiti abagendana ubwandu bwa sida ambasadorisi kasper harafite icyo abahanura This is an opportunity as we look forward to World AIDS Day to remind ahagira ati aka ni akaryo mu gihe twegereje umunsi wahariwe kurwanya sida ko kubwira abantu ko sida ari indwara bashobora kubana bakayigendana bakanamarana igihe kirekire mbere bakanagira n'amagara meza ni no kwibutsa abantu ko ari ngombwa kwipimisha umugera wa sida abawurwaye bakamenya uko bitwara igikomeye uyu munsi ni uko urwaye sida ashobora kwifasha no gufasha bubakanye iyo ari ku miti yo gupfupfahaza ntamwanduze cyo kimwe n'abana bataravuka
abo bana bavuka ibitaro by'abasirikare byo mu kamenge bimaze gukingira abashika mirongo itanu icyo twavuga cya mbere gishimishije ni uko ababyeyi bibarutse basanzwe bafise umugera wa sida abakurikiranywe ngaha bose babyaye abana bata mugera wa sida bafise icyo murumva yuko ari ikintu gihambaye cyane turabye muri bimwe twashoboye gushika ko muri uwo mugambi twafashijemo n'ubwo busekurizi bwa amerika ababyeyi mirongo itanu bari bibungenze bafise umugera wa sida bose abana babo bavutse atawo bafise imbere y'uko uwo mugambi ujaho twavuga yuko twaragerageza kubikora uko tubishoboye mugabo ntitwari dufise inyubakwa zikwiriye imfashanyo leta leta ya amerika yahaye ibitaro by'abasirikare byo mu kamenge yayicishije mu bushikiranganji bwo kwivuna abansi bw'ico gihugu ivyo bitaro bifise ubushobozi bwo kwakira abagwayi bivuza barara amajana ane biri mu bitaro vy'akarorero mu burundi mbere na perezida nkurunziza yabihaye agashima uwo mwaka mu kwezi kw'indwi hibukwa imyaka mirongo itanu n'itanu iheze uburundi bwikukiye eroje burikaneza bujumbura ijwi rya amerika nshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha aha niyo bigarukiye tubashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi tubifurije amahoro n'umunsi mwiza tubatumira kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu bikurikira kuri radiyo yanyu ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.